Iradiyo Ijwi ry'Amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda aho turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi ry'amerika mu karere ka kisoro muri uganda twumvikanira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda radiyo ijwi riyobora kuri interineti turi kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo komu ikaze mu makuru y'aka kanya muri kumwe na jeffrey mutagoma na bagenzi banjye dufatanyije kuyabagezaho abakuru b'inteko zishinga amategeko mu bihugu bya afurika bikoresha ururimi rw'icyongereza baraganira ku bubasha n'ubudahangarwa byazo n'uko zakemura ibibazo byatewe na covid cumi n'icyenda advise all national parliaments to ratify the African Medicines Agency Treaty, which has now entered into force.
uwo ni perezida paul kagame w'u rwanda atangiza inama ihuriwemo n'abakuriye inteko zishinga amategeko mu bihugu bitandukanye byo muri afurika muri afurika minisitiri w'intebe wa etiyopiya abiy ahmed yiyemeje kujya ku rugerero mu ntambara leta yihanganye muri ingabo z'intara ya tigreya aho mu mahanga ya kure ubushinwa bwarakajwe n'uko amerika yatumiye tayiwani mu nama yerekeye demokarasi aya makuru n'ayandi ni mu kanya ikaze nanone mu makuru ku ijwi rya amerika turahere kwavugwa hirya no hino minisitiri w'intebe wa etiyopiya abiy ahmed yasigiye imirimo ye demeke makonnen hassan umwungirije ajya kuyobora urugamba leta yihanganye mu n'ingabo z'intara ya tigreya eugene mukankusi arakomeza minisitiri w'intebe wa etiyopiya abiy ahmed yagiye kuyobora urugamba asigiye ubuyobozi minisitiri w'intebe wungirije demeke makonnen hassan umuvugizi wa guverinoma legesi toru yasobanuye birambuye ihererekanywa za zimwe mu nshingano zisanzwe nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru fana abi yatangaje mu ijoro ryo kuwa mbere ko afite umugambi wo kwigira we ubwe kuyobora urugamba ku ngabo za tigireya n'inshuti zazo yanditse agira ati reka duhurire ku rugamba igihe kirageze cyo kuyobora hakoreshejwe kwitanga mu kwezi gushize ingabo za tigireya n'abafatanyije nazo bakangishije kujya mu murwa mukuru Addis Abeba banakoze imirwano ikaze bagerageza gufunga umuhanda uhuza igihugu kidakora ku nyanja Ethiopia n'icyambu gikuru cya Djibouti ejo kuwa kabiri intumwa yihariye Amerika Jeffrey Feltman yavuze ko ingabo za Ethiopia n'abarwanyi bo mu karere babashije kubuza abanyatigiriya gufunga uwo muhanda cyakora ingabo za Tigiriya zashoboye gukomeza urugendo mu majyepfo zerekeza Addis umuvugizi w'igisirikare cya Ethiopia ntiyasubije ubwo yari asabwe kugira icyo avuga urakoze jeni maroke na israel uyu munsi kuwa gatatu byashyize umukono ku masezerano yo gufashanya mu byerekeye gutabarana irabat fidel niyo ngabo nibyo tubwira ni nyuma y'uko ivyo bihugu vyompi bikomeje imigenderanire hagati yavyo mu mwaka uheze umushikiranganji rero w'ukwivuna abansi wa Israel Benny Gantz yateye igikumu kuri ayo masezerano n'umushikiranganji rero w'ukwivuna abansi wa Maroc Abdelatif Rudiyi nk'uko bitangazwa n'umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe ukwivuna abansi bwa Israel Gantz avuga ko ari intambwe ikomeye cyane kandi ko ayo masezerano azotuma ivyo bihugu vyompi bihanahana ivyiyumviro bifashanya mu bisata vy'iperereza amahinguriro n'igisirikare vyongeye bizotuma Israel gishorera ibidandazwa muri Maroc birimwo n'ibigwanisho igihe yafata urugendo rumujana ku mugwa mukuru wa Maroc Rabat Gantz yabwiye abamenyesha makuru ko agiye mu rugendo rw'igihugu wa mbere muri ico gihugu mu mabanga yiwe y'umushikanganje ajejwe kwivuna abansi Maroc ni kimwe mu bihugu bine vy'abarabu vyafashe ingingo y'ukunga imigenderanire myiza na Israel mu mwaka uheze hisunzwe amasezerano yari ahagarariwe na leta zunze ubumwe za Amerika urakoze fidel ubushinwa bufata ikirwa cya taiwan nk'igice cyabwo bwarakajwe n'uko ubutegetsi bwa perezida joe biden wa leta zunze ubumwe za amerika bwatumiye taiwan mu nama y'ibyerekeye demokarasi iteganijwe mu kwezi gutaha fidel niyo ngabo urakomeza inama nk'izo ibaye ubwa mbere ni igipimo ku cemezo biden yafashe igihe yashikiriza ijambo rya mbere ryerekeye politike yo hanze inyuma y'ahafatiye ubutegetsi mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka ico gihe yavuze ko amerika izoja imbere y'ibindi bihugu vyo ku isi mu rugamba rwo guhangana n'ibihugu bigendera ku ntwaro z'igi igitugu biyobowe n'ubushinwa hamwe n'uburusiya ibihugu ijana na cumi bizokwitaba iyo nama ku itariki icenda n'iy'icumi y'ukwezi kw'icumi na kabiri hisunzwe uburyo bwa none bwa video ubushinwa n'uburusiya ntibiri kuri urwo rutonde iyo nama izoba ifise umugambi wo gufasha mu gikorwa co guhagarika ibintu vyose bisubiza inyuma demokarasi agateka ka muntu n'ubwigenge ku isi umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa taiwan yatangaje ko kuba igihugu ciwe catumiwe kwitaba iyo nama yerekeye demokarasi vyemeza utwigoro twaco tu gushira imbere imico ya demokarasi n'agateka ka muntu tumaze imyaka itari mike ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'ubushinwa bwatangaje ko budashyigikiye na gato ingingo yo gutumira Taiwan muri iyo nama umuvugizi w'ubwo bushikiranganji Zhao Lijan yabwiye abamenyeshamakuru ku mugwa mukuru Beijing ko kuri Amerika demokarasi ari uburyo bwo gushira imbere inyungu zayo za politike zigenewe kuganza isi mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mujye no kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo komu mukurikire aya makuru kuri facebook na twitter muradusanga kuri arobaz voa radiyo yacu mu kanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika amakuru tuyahere i kigali mu rwanda hateraniye inama ya cumi na karindwi y'abaperezida b'inteko zishinga amategeko zo mu bihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza mu karere ka afurika perezida kagame w'u rwanda afungura iyo nama yasabye abayitabiriye gushyiraho amategeko afasha ibihugu bya afurika kubaka urwego rw'ubuvuzi ruhamye no guhangana n'ibibazo byatewe na covid cumi n'icyenda asumutakaboyi nibyo atubwira iyi nama yitabiriwe n'abayobozi b'inteko zishinga amategeko za bimwe mu bihugu bya afurika bikoresha ururimi rw'icyongereza mu byo baganiraho harimo ingingo yerekeranye no gukoresha ikoranabuhanga mu mikorere y'inteko zishinga amategeko kureba ubudahangarwa bw'inteko n'uburyo bwo kuzifasha gukora binyuze mu mucyo ibiganiro biyitangirwamo kandi biribanda ku ruhare rw'inteko mu iterambere rya sosiyete ububasha bw'inteko n'icyo ubudahangarwa bwazo buvuze uburyo zafashwa kuzuza inshingano zazo n'uko zahindura imikorere bitewe n'ingaruka za covid cumi n'icyenda afunguriye inama ku mugaragaro umukuru w'u rwanda paul kagame yagarutse ku ruhare abagize inteko zishinga amategeko za afurika bagize mu guhangana n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda yibanze ku biganiro biganisha ku kwimakaza ikoranabuhanga mu mikorere y'inteko zishinga amategeko no kuvugurura uburyo bw'imikorere ikwiye by'umwihariko nyuma y'ingaruka zagizwe na covid cumi n'icyenda umukuru w'igihugu yasa yasabye abagize izi nteko kwihutira gusinya amasezerano yemeza ishyirwaho ry'ikigo nyafurika cyita ku miti
To ratify the African Medicines Agency Treaty, which has now entered into aragira ati ndakangurira inteko zacu kwemeza amasezerano agenga ikigo cya afurika gishinzwe aya ni amasezerano akomeye azadufasha kugira ngo imiti ndetse n'inkingo bikorerwe muri afurika kandi bikorwe bifite ubuziranenge bwizewe aya masezerano ni ingenzi kuri afurika kuko tukirambirije cyane ku nkunga y'amahanga mu rwego rw'imari ishorwa mu buzima iki cyorezo cyatweretse intege nke za afurika ndetse kinasubiza inyuma ibyiza byari bimaze kugerwaho muri bibiri na cumi n'icyenda nibwo inteko y'umuryango wa afurika yunze ubumwe yatangije umushinga wo gushyiraho iki kigo nk'uburyo bwo gufasha umugabane kuzamura ubuziranenge bw'imiti iwukorerwamo kugeza ibihugu makumyabiri n'umunani byiganjemo ibyo muri afurika y'uburengerazuba nibyo bimaze gushyiraho umukono kuri aya masezerano muri byo icumi ntibirayemeza izindi ngingo perezida paul kagame yagaragaje nk'izikeneye ubwihutirwe zirimo kwihutisha imikoreshereze y'ikoranabuhanga no kugena uko ingengo y'imari ikoreshwa justin musuri perezida w'inteko ishinga amategeko ya kenya akaba n'ukuriye ihuriro ihuriro ry'inteko zishinga amategeko z'imiryango y'ibihugu bihuriye ku rurimi rw'icyongereza ishami rya afurika mu ijambo rye we yibanze cyane ku kibazo cy'imari ishorwa mu by'ubuzima limitations in health financing are far below the 15% of annual budgets agreed upon by heads of states of african pandemic aragira ati ubushobozi buke bwo kubona imari yo gushora mu buzima bwagabanutseho cumi na gatanu ku ijana ugereranije n'ingingo yari yemewe mu nama y'abakuru b'ibihugu yabereye muri nigeria mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyahungabanije bikomeye urwego rw'ubukungu iki cyorezo kandi cyatumye ubushobozi budashyirwa mu nzego zikomeye nk'ubwo kwihaza mu biribwa ubuzima bw'imyororokere n'izindi gushorwa mu bikorwa byo kurwanya icyorezo iyi nama yitabiriwe n'abagera kuri magana inani muri kigali convention center mu gihe abandi bari kuyikurikirana bifashishije ikoranabuhanga iyi nama ibaye mu gihe mu mwaka utaha hateganijwe inama ihuza abakuru b'ibihugu na za guverinoma zigize umuryango w'ibihugu bivuga icyongereza iteganijwe kubera i kigali mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka utaha ni nyuma y'uko yasubitswe inshuro zigera kuri ebyiri kubera icyorezo cya covid cumi n'icyenda ibihugu cumi na bibiri nibyo byitabiriye inama y'i kigali birimo botswana cameroon ghana kenya mozambique namibia nigeria sierra leone afurika y'epfo tanzania uganda n'u rwanda rwayakiriye asunta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
ijwi ry'amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi
reba videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi ry'amerika
videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika aderesi ni voa radiyo yacu
muri repubulika demokarasi ya kongo hubu imirwano ikaze hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba abaturage bakomeje guhunga aho imirwano ibera mu karere ka bunagana bajya ahandi mu gihugu muri kongo abandi bagahungira muri uganda umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ignatius bahizi uri muri uganda arabiganiraho na venuste nshimiyimana mwiriwe neza bwana venuste none iyo mirwano yatangiye ku cyumweru nijoro amakuru mufite aravuga ko igeze he amakuru dufite aturuka muri congo avuga ko iyo mirwano ikomeje yatangiye ku cyumweru nijoro ndetse yegera hafi na parike ya virunga aho bamwe mu basirikare barinda parike bishwe abasirikare babiri bakaba rero leta ya kongo ivuga ko yishwe n'abo barwanyi ikeka ko ari M23 ubu ko tuvuga ko twumva ko abo barwanyi bigaruje uburere butandukanye hagati ya rucuro n'umujyi wa goma ubu ngubu bakaba bari bari mu myanya nka mwaro harimo nk'ibirometero nka mirongo enye kugera mu mujyi mukuru w'igoma abaturage biravugwa ko bakomeje guhunga akarere ka bunagana bamwe bakajya mu gihugu rwagati ndetse n'abandi bagahungira muri uganda ayo makuru mwayemeza nibyo koko ibyo tutakwemeza hari ni muri congo kuko ntabwo ariyo turi ariko amakuru twumva ni uko muri congo harimo abari guhungira imbere mu gihugu ariko ku ruhande rwa uganda nabyemeza ko amajana y'abakongomani bakomeje guhunga utwo turere kuko turi hafi na uganda bakiye ku mupaka w'ibunagana binjira muri gisoro bamwe bakaba barimo bakwakirirwa ahasanzwe hakirwa impunzi muri uganda hitwa nyakabande ubu hakaba habarirwa amajana y'impunzi amaze kuhagera kandi abandi bakaba bakiri mu mujyi bake bake bakiri mu mujyi w'ibunagana uri aho ngaho nyine ku mupaka kuko uwo mujyi wa bunagana ufatanye n'uwa bunagana ya, ya, ya kongo hose hitwa bunagana nk'uko wabivugaga mu kanya umutwe wa gisirikare arme nationale congolaise w'umutwe wa politiki w'inyeshyamba za m23 uravuga ko nta ruhare wagize mu iyicwa ry'abarinzi ba parike ya virunga iyo arme nationale congolaise na m23 batandukaniye he
tuba twari usanzwe tuzi ko ari we mutwe twonyine ura muri ako karere urwanya ubutegetsi bwa kongo kandi akaba ubwo bibiri na cumi na gatatu ubwo baneshejwe kuri ubwo butaka bagahungira muri uganda ariko ukurikije umuvugizi w'uwo mutwe w'iringoma ngo baratashe ubungubu bose bari muri kongo kandi bategereje polisi ya kongo ya ya ya yashyira mu bikorwa aya masezerano bagiranye ariko avuga ko ubu ngubu bafite umutwe w'igisirikare uyobowe na general sultan makenga kandi na bwana na betura bisimwa uyobowe umutwe wa politike wa M23 ni ukuvuga ko igishasha muri ibyo bamaze gutandukanya igisirikare na politike none iyo bavuga ko bavuye muri uganda basubiye muri kongo bahavuye ryari bari hehe muri kongo
bavuga ko bavuye muri uganda hashize imyaka hafi enye bavuye muri uganda nibutse ko bamwe muri abo barwanyi ba M23 bamaze guhungira muri uganda bashyizwe mu kigo cya gisirikare cyo muri uganda aho bakumuwe igihe bari mu biganiro kugeza igihe bamwe batangiye gutaha ndetse mbere y'uko bamwe bataha bamwe bagiye bitanga amaboko y'igisirikare cya kongo rero barimo kuvuga ko ubu bafite ibirindiro byabo hafi na rucuro ngo niho bari bicaye imbere mu gihugu batarimo kurwana bo bategereje ko perezida kisekedi yazashyira mu bikorwa amasezerano y'i Nairobi bo basinye na butegetsi bwa kabira ubu ko bo badafite impamvu yo kurwana kandi bazi ko hari amasezerano bategereje ko yashyirwa mu bikorwa akaba rero bahakana ibyo kuvuga ngo bari mu ntambara barimo kurwana ngo bishe abagarde paka ngo ibyo ngibyo nibyo leta abantu bavuga ariko bo ntabwo aribo none ko leta ya uganda yari yarabakiriye ikabashyira mu nkambi nk'uko wabivugaga bajya kugenda bigeze bayisezeraho ubutegetsi bwa uganda bwaba buzi ko nta musirikare n'umwe wa m23 uri ku butaka bwa uganda icyo tuzi cyo ni uko hari abasirikare benshi ba M23 bo Uganda yagiye isezerera bagiye ku kibuga cy'indege Entebbe bagataha bakaja muri Congo abandi bakakirirwa ku mipaka ariko hari n'abandi bari barahawe ubuhungiro mu makamba atandukanye muri Uganda abo ntabwo tuzi neza niba baratashe cyangwa n'abakiri mu gihugu ariko leta ya Uganda yanaje yanaje gutangaza ko umuyobozi wa M23 uh, wa gisirikare uh, General Sultan Makenga yaje kuva muri Uganda atamenyesheje ubutegetsi bwa Uganda agataha agasubira muri Congo akagenda n'abasirikare be bivuze ko uwo mugabo yagiye Makenga yagiye n'abasirikare be n'abarwanyi be ariko ngo bagenda batabwiye ubutegetsi bwa Uganda ubwo rero niba haba hari abasigaye bihishe imbere mu gihugu ntabwo leta ya Uganda ibisobanura ariko leta ya Uganda icyo ivuga ni uko M23 yose yatashe iyo mirwano yubuye muri ako karere k'uburasirazuba bw'amajyaruguru ya repubulika ya demokarasi ya kongo aho uganda yari ifite gahunda yo kubaka imihanda izo gahunda ubwo ntabwo zizahungabana
nibyo koko yashize n'ibindi byumweru birabaye ikindi gitero gikomeye cyane aho muri za runyoni na, na canzu aho ibihumbi n'ibihumbi by'abantu bahunze icyarimwe bagahungira muri uganda ariko leta ya uganda yivuga ko nubwo haba ari iyo mirwano iyo iri mu iyo izi ko na leta ngenzi yayo ya, ya kongo ya perezida kisekedi kubemeranyije ku byo kubaka imihanda muri kongo kandi ko bizakomeza ari nta kibuza ko bizera ko leta ya kongo izakemura icyo kibazo cy'umutekano muke muri iyo nzira kugira ngo batangire ibyo bikorwa nakwibutsa ko ku ruhande rwa uganda aho biteguye ndetse batangiye no kubaka bimwe mu bigo byabo ku ruhande rwa uganda ibunagana bazakoresha bashyiramo ibikoresho byo gutangira gukora umuhanda ku ruhande rwa kongo ignatius bahizi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika muri uganda ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza murakoze cyane bwana venuste nshimiye imana namwe ndabashimiye
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc abaganga bigenga bakomoka mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika batekereje ku mugambi wo kubaka ibitaro no gushaka imodoka zitwara indembe kwa muganga ni mu rwego rwo gufasha abaturage baba mu turere twegereye imipaka y'u Burundi u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo bagize icyo gitekerezo nyuma y'aho bigaragariye ko muri ako karere nta buryo buhari bwo gutwara indembe kwa muganga ku buryo bwihutirwa dr salomo baravuga ukorera mu birigi no mu busuwisi na dr dani mutembe uri mu rwanda baganira na mugenzi wacu frederic nkundikije kuri iyo gahunda uyu mugambi nk'uko mubivuze bwana frederic twatangiye kuwutekerezaho mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda biturutse ku mpamvu twagiye tubona abantu bakarwara umuntu urwariye muri congo kugira ngo azabone uko yivuza bikamugora yaba ashoboye kugera mu rwanda bikaba ikibazo kubera nta siranse abakongomani benshi tuba dufite kugira ngo tubashe kwivuza mu buryo butunganye umuntu yabasha kugera i burundi nabwo ikibazo kikaba ari cya kindi noneho tuza kureba nanone nyuma aho i burundi baherewe ibihano mpuzamahanga bituma abantu batabasha guhaha ngo bazane imiti ibyo abarwayi bakeneye bajya babasha kubigeraho byaje gutuma tugerageza kwishyira hamwe duhuza perezida wa croix rouge wo muri province intara ya sud kivu duhura n'abavandimwe bakora mu bintu byo kwa muganga muri province ya nord kivu tuvugana na dr dani mutembe kubera ko we agurisha imiti imiti myiza ariko dani mutembe ni umufarumasiye agurisha imiti myiza cyane ya yindi idatera abarwayi indwara ubwo byaje gutuma tuvuga duti niba dushobora kwishyira hamwe nubwo buri wese yazana ifaranga rimwe tukagenda dushyira ingufu zacu hamwe ubwo namaze kuvugana n'abakora kwa muganga i burundi dutama navuga dr nzeyimana sylvain akaba ari we perezida de l'ordre de médecin burunde akaba na medecin directeur w'ibitaro byitwa kira hospital ni ibitaro by'abantu bikorera ku giti cyabo byigenga ariko bose bahuriye ku kintu kimwe n'uko ni abaganga nabo ni uko ubwo byaje gutuma tuba duti tugerageze gutekereza turebe icyo dushobora gukora kugira ngo abantu be gukomeza kujya bapfa nk'isazi
dr salomo nuko byatangiye yegome ikintu rero ngo tubwira muri iki gihe kimeze nk'intambwe mumaze gushika ko umugambi nk'uyu ni umugambi usaba umutahe ukomeye cyane rwose ku byerekeye cyane cyane umutahe murashaka kutubwira aho mugejeje icyo gikorwa bo nibyo koko birumvikana yuko ibyo narindi gutanga by'amateka uburyo igitekerezo cyaje byari ngombwa kubera yuko ntabwo byoroshye kugira ngo abantu turi hirya no hino mu bihugu bitandukanye tubashe guhura tubashe gukora umushinga tuwushyira imbere bitewe n'uko haje n'iki kibazo cya kovide cyaje kutubogamira ariko cyatuviriyemo isomo bityo rero ejo bundi twabashije gukora akantu gakomeye cyane kuko twabashije kugenda duhurira i Kinshasa aho twahuye n'abategetsi ba kongo mu nzego zose zo hejuru twahuye nabo tubabwira iki gitekerezo uburyo kimeze tubabwira umushinga rwose ko bagomba kudushyigikira kandi barabitwemereye iyo ni intambwe ikomeye cyane kuko burya ngo muganga avura umurwayi iyo umurwayi azi ko afite indwara ikibazo gikomeye twabonaga kiri muri congo cyane ko kugira ngo umuntu abashe kubona abategetsi ntabwo biba byoroshye igihugu ni kinini cyane kugira ngo umuntu abashe kuvugana n'abantu bo hejuru mwumvikane bakwemerera ikintu byabaga bikomeye ariko ejo bundi twabigezeho cyane muri sena ya repubulika ya kongo habaye umunsi wo gushyigikira abantu bikorera ku giti cyabo uwo munsi wari utangijwe na perezida wa sena nyakubahwa modeste batirukwebo niwe wawukoresheje uwo munsi natwe rero tuboneraho nyine tubizamukiraho turagenda tubonana nawe turabimubwira tumaze kumubwira atubwira ati nimutere imbere turi kumwe mbate nzabatera inkunga mu byo nshobora byose mu nzego zose z'ubutegetsi icyo muzaba mukeneye muzajye mumbwira nzabibashyigikiramo ubwo tukumva rero ko icyo kintu iyo ni intambwe ikomeye cyane ko perezida wa sena muri congo niwe muntu wa kabiri nyuma ya perezida wa repubulika kuba dufite inkunga dufite mbese icyo navuga nusukiye mu gifaransa y'umuntu ukomeye nk'uwo nguwo mu gihugu turumva yuko ni intambwe ikomeye ahasigaye ni ahacu ni twebwe tugomba gutera intambwe ikurikiyeho
ni byiza cyane rwose namwe dr dani mutembe intambwe icyo cyingoro cyanyu reka uyu mugambi mwatanguje muri kumwe na dr salomo baravuga intambwe ugeze ko muyibona gute irabashimisha turi kubona bigenda neza turabona timu igenda ikomera ubwo ni ukuvuga abo tu abo mu nzego zikorera mu bihugu byacu turi gukorana twagize ibiganiro byiza cyane si ubwa mbere ariko ubu ngubu tugenda tunonosora umurongo tuzakufata buriya kugira ngo abantu bahure ari abantu b'aba egisipati muri mu bintu by'ubuzima kugira ngo bashyire hamwe gahunda imwe bumvikane kuri uburyo bagenda ni ikintu gikomeye cyane kandi nk'uko salomo bivuze twagiye duhura n'abayobozi hariya muri congo abayobozi kandi bakomeye batwereka ko badushyigikiye intambwe nziza kandi turatekereza yuko biza gukomeza kugenda neza muri buriya buryo tukazagera noneho ku ntego dushaka kugeraho mu gihe kitari kirekire mwihweje dr daniel mutembe iyo ntambwe muri ko murashaka muri iki gihe murabona ko abanyagihugu bo muri ibyo bisagara biri ku mbibe bazotangura eka kuronka ubwo buryo muri ko murarondera nka ryari mugereranije tugereranyije dutekereza yuko dufite inama mu kwezi kuza kuboza icyumweru cya mbere ntekereza yuko tuzaba dufite umurongo ariwo feyide huti igaragara ariko ntekereza yuko bizihuta cyane ku buryo trimestre ya mbere y'umwaka utaha tuzaba twagize igikorwa gitangiza umushinga byanze bikunze sinabaha umunsi neza ariko ntekereza ko tutazarenza iyo iyo trimestre ya mbere tutaragira icyo gikorwa gifatika dukora tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe babandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isamanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe n'abatumire babiri dr salomon baravuga avurira mu bubirigi no mu busuwise tukaba turi kumwe na dr dani mutembe wewe ari mu rwanda turarindiye dr atanaze kiromera muri iki gihe ari muri canada ariko yavuriye mu rwanda muri botswana eka no muri mozambique reka rero duhe ijambo umunywanyi w'ijwi ry'amerika innocent muri aho ko muraho ndabumva muri hega innocent ndi ngaho mu gisagara cya bujumbura mu kanyosha mu kanyosha kandi kazina kawe ninde k'ikirundi innocent nduwimana nduwimana duga ku ijambo ikibazo cy'imviro ni ikibazo n'icyiyumviro yego yego kubona abo baganga barakiriye hamwe bakagira ujya mu kambi wo kuvura abarwaye ku mbibe hano mu gihugu cyacu barayumviye baragize neza ahubwo icyo nabona boshyiramo ingufu kubera bakaza barorohereza abarwayi mu kubavura cyane cyane hariho nk'abagera nk'ubu hagize iminsi nk'aho mu gihugu cy'abanyi cya kongo abaturage bagize iminsi baturatura abandi nabo bakagirirwa nka nabi twasaba yuko boguma batembera bakaraba hirya no hino bakaraba nk'abagize nk'ingorane barabanyarukana nko kwa muganga ishishimbiro bagize nk'icyo cyo kujya hamwe kuza bararaba nk'abanyagihugu barwaye kugira baze barabavuza turasaba ko boshyika nko mu bundi burere hose kugira baze bitaho abenegihugu aho kuba uje hose adashyika kugira nabo baze baritaho amaguru y'abantu murakoze innocent nduwimana dr salomo baravuga uyu mugambi niwatangura gushyirwa mu ngiro hakaboneka ibitaro hakaboneka imodoka itwara mu buryo bwihutirwa ifite ibyankenerwa abarwayi abarenze uyu ni umugambi mushobora kubona ko ushobora no gutandukira ibindi bisagara atari ibisagara byegereye imbibe ibyo bihugu bisangiye ibyo muvuga ino sava ikibazo kiryoshye cyane kandi ndagira ngo mushimire mu by'ukuri kongo ifite imipaka icyenda muri iyo mipaka icyenda birumvikana yuko nubwo dutangiriye iburasirazuba tuvuga yuko twita ku baturage bari mu karere katuri ibiyaga bigari by'iburasirazuba ntabwo bivuga yuko tuzahagararira aho ngaho ariko burya ngo isuri isangira byinshi igasohoza bike ibibazo ni byinshi cyane tugomba kugira aho dutangirira ariko ntabwo tubyibagiwe rwose mu tundi turere nabyo birimo niyo mpamvu nk'uko daniel bivuze mu kanya gurupe y'abantu itsinda ry'abantu turi kumwe nabo harimo abantu bo muri katanga hari abantu bo muri bandundu bandundu ni mu burengerazuba bwa kongo no biragaragaza abantu dufite uburyo bangana baturuka hirya no hino muri kongo birerekana yuko tutazahagararira muri kivu gusa ariko nyine tugomba gutangirira mu burasirazuba aho tubona mbese twa igitekerezo aho igitekerezo cyavutse niho tugira ngo dutangirire ariko n'ibindi ntabwo tubyibagiwe tuzabikora ni byiza cyane rwose dr dani mutembe hari intambamyi mubona kuri uyu mugambi wanyu n'icyo ziyumviro hari abantu bashobora kuba bafite amakenga y'umutekano muke cyane cyane nko mu buseruko bwa kongo
inzitizi ni uko inzitizi ya mbere mu by'ukuri ni akenshi ni imyumvire y'abantu ariko ikintu cya mbere twe twashoboye gukora ni uko twahuye n'abantu nk'uko babivugaga bumva ikibazo kandi bashaka kugira ngo bakemure ikibazo ubundi abantu baba batekereza yuko inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba nta tuyasoreje ndabashimiye mwe mwese mwabanye natwe mbararikira kandi gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi rya amerika mu kanya muraza kuba muri kumwe na mugenzi wanjye eugene mukankusi abagezaho nanone amakuru arambuye reka nshimire abandi bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese